mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwongeye kwirirwa inshuti bavandimwe nanone muri kumwe na eugenia mukankusi mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi short waves mushobora kandi no gukurikira ibiganiro byacu kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri facebook ni voa radiyo yacu ikaze mwese kuri radiyo yanyu harimo abantu batega nyine bakabambura bakanabakubita kubi kubera ko abantu bamaze kwimuka kenshi nyine baje bakubita umubiri w'umutse hasigayemo amazu ndetse atari kubamo n'abantu izina ry'imana baranigana baranamburana bakabaka n'ututelefone n'udushakoshi baratujyana abo ni bamwe mu batuye ahazagurirwa ikibuga cy'indege cyo ku Gisenyi bavuga impungenge zabo muri iki gihe basigaye batuye intatane bategereje kwishyurwa cyangwa kwimurwa iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo ikibazo cy'abana bafite ku byerekeye ururimi rukoreshwa mu burezi mu gihugu cy'u Burundi nyuma yo guhunguka bava mu bihugu bitandukanye Tanzania Kenya na Uganda turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya mube hafi ya radiyo yanyu amakuru yo mu karere tuyahereye mu rwanda imiryango isaga mirongo cyenda igomba kwimuka ahazagurirwa ikibuga cy'indege cya gisenyi itewe inkeke impungenge n'amabandi asigaye abatera bamwe bahawe ingurane barimuka ariko abasigaye mu gisa n'amatongo bataragurishwa bataragurisha cyangwa se batarishyurwa bavuga ko umutekano wabo wabaye muke ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu claude ganza munyamagana biba bisaba gutaha kare nko mu ma saa kumi n'ebyiri saa moya abantu baba barangije gutaha utashye nyuma yaho nyine nawe urabyumva ni umwe mu bagituye mu mbago z'aho ikibuga cy'indege kizagurirwa aho mu miryango isaga magana atatu hishyuwe bamwe naho igera kuri mirongo icyenda n'itanu ikaba igitegereje guhabwa ingurane aba nibo bataka umutekano muke baterwa n'amabanda atangira abantu mu masaha y'umugoroba akabambura ibyo bafite abandi akabakubita bihisha mu bizu byasenyutse kuko abasigaye batuye intagarane harimo abantu batega nyine bakabambura bakanabakubita kubi kubera ko abantu bamaze kwimuka kenshi nyine baje bakubita umubiri w'umutse hasigayemo amazu ndetse atari kubamo n'abantu ubwo rero niyo mpamvu kwimuka birakenewe cyane kubera ko nyine amazu asigayemo hano arabaze abajura baba batumereye nabi izina ry'imana baranigana baranamburana bakabaka n'ututelefone n'udushakoshi baratujyana kubera ko mbere ntabwo umuntu yabaga yakunigira nk'aha ariko usigaye ubwera ari imbere bakagushamuza ukabura n'uwagutabara bakigendera nta n'abo tuziye mwe ntibateye no muri ibi bice usibye kubunga muno bashaka aho biba cyangwa gutega abantu nijoro iki kibazo bari banakigejeje ku buyobozi bw'akarere mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka bavuga ko kwimuka kwa bamwe abandi bakihatuye bizateza umutekano muke abasigaye twebwe abantu muramara kubimura twe dusigayemo hagati muraza kuducungira umutekano urugo ku rundi kwivugira ngo bagenda babaye bafate ibyabo bagende hano hakirimo abantu batari bishyurwa urumva icyo gihe haraba umutekano gute kandi hari utarishyurwa hari uwafatiwe ibyangombwa nawe babibitse wabuze icyerekezo arimo ku buso bungana na kilometero imwe n'igice mu kagari ka byahi mu murenge wa rubavu aho ikibuga cy'indege kizagurirwa uhasanga ibizu byasambuweho amabati hagasigara amatafari cyangwa nayo akavanwaho igice ahandi ubu hasigaye hahingwa abasigaye batuye bategeranye ku buryo bavuga ko no kurahurirana bitaborohera muri bo hari abavuga ko hashize amezi abiri ubuyobozi bw'akarere ka rubavu batwaye ibyangombwa byabo ngo bishyurwe ariko magingo yahawe ibyangombwa n'amafaranga y'ingurane nta na kimwe barabona ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buvuga ko bukiganira n'inzego zirebwa no kwimuka kwabo kandi ko muri uyu mwaka w'ingengo y'imari hari abazishyurwa bakagenda n'ubu katagaragaza igihe nyacyo bazishyurirwa ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ibikorwa remezo ushinzwe gutwara abantu n'ibintu wihanganye jean de dieu yabwiye ijwi rya amerika ko gahunda yo kubishyura yatangiye kandi bigikomeza gusa nawe ntatanga igihe ntarengwa kwishyurwa kwabo bizaba byarangiye byaratangiye kubishyura amafaranga yabo kuko twabyumvikanye bazagenda bayabona muri uku kwezi gukurikira urumva kwishyura abaturage nkaho bisaba akanya ntabwo bihita biza bamwe na bamwe bazakomeza bagenda babona amafaranga yabo ariko n'ibindi twumvikanye bagomba kubanza kuganiraho ibyo bari basabye byo gutwara ibintu byabo ariko byose byaratunganye kandi komite zabo twarabibamenyesheje nta gihe muteganya byaba byarangiyeho amafaranga yo kwishyura kuri uyu mwaka tuzakomeza tugenda tubishyura ku buryo bwihuse ntabwo twavuze ko tuzaba twabishyura ukwa munani twavuze ko kubishyura bizatangira n'ukwezi kwa munani kandi amafaranga arahari twarayemeje hari bamwe bayabona mu kwezi gukurikiyeho kwa cyenda n'abandi bagenda bayabona bayagira vuba uko bishoboka nk'uko twabyumvikanye minisitiri uwihanganye avuga ko mu byiciro byo kwagura iki kibuga cy'indege cya gisenyi uyu mwaka icyitaweho cyane ari ukwishyura abaturage ibyo kucyagura bikazakurikiraho ibikorwa byo kwimura abaturage ku mpamvu z'inyungu rusange byagiye bikunda kwinubirwa n'abaturage bamara imyaka myinshi basiragira ku ngurane bakamburwa uburenganzira ku butaka bwabo nyamara batarahabwa ingurane ikwiye njyewe ubwanjye batange kumbarurira hashize imyaka cumi n'ibiri ni mu gihe ku rundi ruhande itegeko ngenga nimero cumi n'umunani akarongo kaberamo bibiri na karindwi ryo kuwa cumi n'icyenda z'ukwezi kwa kane bibiri na karindwi ryerekeye uburyo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange bikorwa risobanura neza ko mbere y'uko umuntu yimurwa abanza yahabwa indishyi ikwiye akabona kwimurwa claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'ahadijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tunyarukire noneho mu burundi mu ntara ya ruyigi abigisha abana bavuga ko ari ikibazo gikomeye gushyira ku rugero rumwe abo bana bahungu abana bahungutse n'abatarahunze nubwo hari amashyirahamwe yatangiye gufasha kugera kuri urwo rugero abo bana babigisha bo bavuga ko bitoroshye bakanasaba n'andi mashyirahamwe yita ku burezi gufasha abo bana bahungutse bakabisaba ndetse na leta y'u Burundi kugwiza uburyo bwo gufasha abo bana mu bijyanye n'ururimi rw'ikirundi inkuru irambuye muragezwaho na mugenzi wacu fide dantuwane nsabimana aba banyeshuri bahungutse bava mu bihugu bitandukanye nka tanzania uganda na kenya bafise ikibazo cyo kutumva igifaransa n'ikirundi uretse abavuye muri tanzania bavuga n'igiswahili abavuye mu uganda na kenya bo bivugira icongereza gusa meranse bucumi umwe mu bigisha bigisha ku ishuri shingiro rirahitwa imwegereza komine gisuru intara ya ruyigi arigana ukuntu ari ikibazo kwigisha abo bana bahungutse abana batanga hariho ibyigwa batabonye baje bahungutse ugasanga nk'umunyeshuri umwe aravuye muri tanzania ugaca usanga nta kirundi aziya avuga igiswahili barashika barashika babiri abavuye muri kenya cyangwa usanga n'undi avuye mu bugande barahari turafise abashika batatu mu buganda ugasanga nta kirundi azi rero umunyeshuri cyo bimugora n'ururimi kavukire rw'uburundi bashaka kuvuga icongereza gusa kumbe naho umugambi w'igihugu nawo burundi batumye inyigisho ni mu kirundi no mu gifaransa twe turagerageza uriko uramwigisha uramubarira nk'imu kirundi hama ugaca uheza ugaca ugishyira no mu congereza kugira ngo atahure gusuma ubukene ku bavyeyi b'abo bana bahungutse ni kimwe mu vyunyura ukuyoberwa mu ishuri kuri abo bana kuko batererwa cane aho naho bakavuga ko baza ku ishuri babanje gukora utundi dukorwa muhira ivyo vyemezwa n'abigisha b'abo bana nk'uko bivugwa na meranse bucumi umwe muri abo bigisha kiretse ko hibonekeza gusiba kuri bamwe bamwe kuri aba kuri aba banyene basanzwe bakaburirwa izi nyigisho turiko turababaza baratubwira yuko ari kubera muhira usanga ata tuntu tuhari tudufungurwa cyo ugasanga abana bariko baracererwa kubera abavyeyi baba bagiye mu ndimo bavuga bati twebwe nitwe dushika twirondera ko dufungura aca tugaruka kw'ishuri ati ivyo vyose bitubera intambara aribonekeza gusiba nta benshi bahevye nta benshi bahevye kiretse umwumwe ishirahamwe hope 87 burundi ryarashoboye gufasha mu gutanga inyigisho zo gushira ku rugero rubereye abo bana bahungutse iryo shirahamwe ryabaha abigisha bafasha kwiga igifaransa n'ikirundi nyuma y'ivyigwa ndetse no mu kiruhuko rikaba ribaha n'ibikoresho mfashanyigisho cyprien bigirimana umuyobozi w'ishuri shingiro ryamwegereza ahabera izo nyigisho amenyesha ko hope 87 burundi ryafashije bimwe biboneka iryo shirahamwe rero ryadufasha cyane ryabafasha mu mu gutsimbataza urwo rurimi batari basanzwe bamenyereye cyane hanyuma bakaheza bakagira ubumenyi bigatuma abigisha bariko barigisha mu ishure abanyabana bagakwirikira bagatahura ibyo abandi bariko bariga abo bana ubwa mbere ryabafite kumenyerana n'abandi kuko batari basanzwe bamenyeranye ko ariho bari bagihunguka hanyuma birabashyira hamwe babandanya biga mu kiruhuko hanyuma bize mu kiruhuko rirabaheza ibikoresho bakoresha mu ishuri iyo bari kubariga riraheza riraduha n'abigisha abakurikirana kugira ngo bafashe mu kwigisha abo bana cyane cyane mu kubakurikirana mu izo ndimi basanzwe batamenyereye mu kwiga uwo mugambi wa hope 27 burundi uzurangirana n'ukwezi kw'icumi cyprien bigirimana arongoye ishuri shingiro ryamwegereza asaba leta gufasha kugira ngo imigambi nk'iyo yameho kuko abahunguka bakeneye gushikira mu ishuri baguma biyongera ku kwezi ku kwezi bamare usaba leta ko yoturondera ayandi mashyirahamwe afata mu mugongo abo bana kubera barafise ingorane cyane no mu ishuri usanga batamenya iyo turabaho hope 27 yari igejeje abo bana kubera abigisha baca bakurikirana cyane na cyane cyane nyuma nyuma y'ivyigwa twabona ko hari ikiko kiravamo hamwe leta yodufasha ikadusabira ayandi mashirahamwe akurikirana abo bana bizofasha cyane kurusha kubera kuko benshi babandanya baza ku bwinshi bahunguka kandi ugasanga bafite izo ngorane nyene benshi ni ukuri twebwe tubona yuko hamwe uramuka hagira abaza kudufasha bizoba vyiza cyane ko nk'ikirundi bisaba ko bandika igifaransa bisaba ko bandika indome bigasaba ikintu bavyandika biraheza bikagora abo bigisha mu kubakurikirana kuko bisaba ko bababaza kugira ngo babone yuko ivyo babigishije babitahura mu cigwa co gutorokanya ibiharuro vy'abanyeshuri bahungutse cakozwe n'ishirahamwe mu hope 87 Burundi mu kwezi kw'indwi uno mwaka vyerekana ko mu ntara ya Ruyigi abana bari hagati y'ibihumbi indwi n'ibihumbi umunani aribo bari bakeneye gusubira mu ishuri ivyo biharuro bikaba bitera vyiyongera uko ukwezi gutaha mu Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
icyo kiganiro iwanyu mu ntara rero turabararitse mugiye mugikurikira buri munsi nk'uko mubyumvise kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu mukomeje rero gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda ivugira i washington dc ni umwanya w'ikiganiro kwa nyaburunga
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga ni iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyo nzima
bakunzi b'ibiganiro vya radio ijwi ry'amerika ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino gice ca kabiri c'ikiganiro kwa nyaburunga aho tugaruka ku ntsinzi y'abadasigana imyaka mirongo itanu n'indwi irigoroye umugambwe w'abadasigana iprona utahukanye intsinzi mu matora y'abashinga amateka hakaba hari kuwa cumi n'umunani ukwezi kw'icenda umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe kazoza k'uwo mugambwe wawe bw'agasore koko n'akahe ufatiye kuri kahise kawo no mu bihe ugezemo uyu munsi abatumire ni babandi nyene batatu Olivier Nkurunziza ni umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana Iprona Nkurunziza mwaramutse bwakeye neza Jerome kaze kwa Nyaburunga urakoze cyane kudutumira urakoze nawe Honorable Fabien Banshiganino ni umushinga amateka yigenga nawe yahoze mu mugambwe w'abadasigana Iprona Honorable mwaramutse sinahoze kindi mudasigana
uri mudasigana wa Iprona wayiprona nyene ko yiprona sije nayinjiyemo niyo yanyinjiyemo kaze kwa nyaburunga urakoze turi kumwe kandi na padiri Desire yamuremye ni umusesanguzi mu bya politiki padiri mwaramutse amahoro neza kaze kwa nyaburunga murakoze cyane murakoze namwe nimuze
turi bamwe nimuze nimuze
kuva mu mirongo icyenda na gatandatu harabaye akabazo k'umuganga w'iporona wo kwizizigwa n'ubwoko bw'abatutsi ariko aho yadondagura abahutu bakurikiranye ari nka batatu cyangwa bane bawurongoye ni nahereye ku byo bita rasembore wibaza bajya abantu ko babiyumvira guta abantu ubwo uyu muntu ngo rukingama n'umuhutu yavuze mayugi yavuze rukingama yavuze nditije yavuze konsiliya yadondaguye abahutu benshi bagiye bawurongora umugambi kandi n'inyuma ya muri perception y'abantu ni abahutu atari bo oya nibona kubera abarundi bamenyana hari igihe usanga bahesha cyangwa bagakekeranya ngo mengo njye navuga nti nako nyine koba nako nyine koba koba karorero mugabo ntibigirwe nka kumwe cyane na gatatu byagwigwa ata mutima birimo bakagaruka koko ku iragi rya rwagasore niho hoba mbona ariko karorero kandi botanga ikindi cya nyuma harageze ko urwaruka rw'abadasigana nibaza ko bariho urugendo abona ntakuze cyane bafata umugambwe mu minwe kuko hari abantu ibyiyumviro bidakura ndabibona cyane muri dinamike politiki y'abarundi kandi ibyo si aha honyine aho bita ari konservateri bamaho aha niwiyumvira rero hariho buranshe zibiri hariho abakonservateri hakaba n'abareformiste aha niba bibwira ko igira uteranye urunganwe rw'abakiri bato muri iyi porona n'inararibonye njyewe nariko nkora nariko nkora nariko nkora nariko ndasesangura ibyo ndiko ndabona mu mugwi w'ishyirahamwe bita iyi porona ugize uti bahaguruke ba ego baraba ingene le dinosaure bo b'imijambo kuko bo banigira mu menshi kubera ibyiyumviro bidaheza ngo ngo bikure
ivyo bintu ntibaba bibacanishamwo urungano rw'abakiri bato n'inararibonye muri ikoni uwo muganga w'abadasigana abakiri bato n'abakuze turafatanya kuko baraca umugani kuko abazungu nibo bakunda kubivuga twomera nk'igiti imizi igashimikira ku kahise k'umugambwe ku byiza umugambwe wagize hanyuma amashami nayo rukabugwaruka rukiruka rukaja mu misozi rukarondera amajwi kuko muri iki gihe si ukwicara ariko rero abatama bakuze mu mugambo batezwa kubaho ariko si bo bovuga bati tusabaye twebwe ngo dufate ingingo byose ntitube imijambo turumviriza mugabo uwatowe bakamwubahiriza kari wakora icisha umugambwe nuko bavuga bati atari jewe iki ntigikoreka nibi umushinga ntahe honorable ariko aravuga honorable kuguma yiyitirira umugambwe cyangwa avuga ngo ni umudasigana sindabyita yuko ari bibi kuri jewe ni byiza biri n'imbere mu bitunga umugambwe ariko biri no mu byica umugambwe kuko wiyitiriye ugakora n'ibintu umugambwe utagutumye ariko avuga ati umugambwe ndawurimo nawe undimwo ni ingendo abantu ahubwo bakoresha kugira ngo umugambwe bawuzingamike baragiye bari mu bindi mugabo bakaguma bitirira umugambwe kuko bavuga bati hariho abanywanyi botuma baguma bumva ko jewe umudasigana ariko mu mutwe wiwe ari muri bindi ivyo rero ni muri byo turiko turagwanya jewe rero niyumvira nti mu mugambwe w'abadasigana igikorwa turiko turakora ni igikorwa gihambaye co gusubiza hamwe abadasigana mu mitumba abato bato n'abakuze na cane cane ugwaruka kuko ugwaruka mu Burundi barenga mirongo itandatu kwijana mu bazotora uharuye ibitigira ivyo bazotora uvuze yuko abantu b'imyaka Fabiana aribo bazotora umugambwe w'ucutsino irashobora gusosura gutsinda amatora ikanavyiyumvira ntidukekeranye umugambwe w'abadasigana uzotsinda kuko ibyo wigisha ni ibintu bizima umuganga w'abadasigana ntiwigisha umujyano ntiwigisha no kugiranira nabi honorable Fabiano iproni irashobora gutsinda gusubira gutsinda
ndavyemera bigenze gute bigenze ko abadasigana dusubiye hamwe kuko turafise inguvu kandi turi ku kivi twokora nk'uko rwagasore tuka identite yacu bakatubona ko bakora nk'uko gasore yari kwarakora ntacyo wobuza yuko ipolisi ishobora gutsinda naho itotse ikintu ikibanza kiboneka ikigoye gikomeye nagire nsabe olivier kivuge mbega we bavuga yuko uri mu nzego mbega n'inzego za ryari iyo komite sanzwe yakoreye muri 2016 yari yabayeho ryari yavuze ngo imanza barazihebye umushikiranganji yarabahaye yarabahaye ni kumushikiranganji imanza itabaye execute ntizivuga ngo zaraheze ico ni cambere ubwo nakubwiye yuko turetse ivy'imanza abantu bashogira consensus ati tugarukire ngaha ni ukuvuga yuko Olivier ataburenganzira afise kubumbwira ngo jewe ngo sindi umudasigana nanyereka ati we Fabiano wigenza uku yisingendo yagwa gasore mm -hmm. ivyo sindi bivuze no hari ikimenyetso cyerekana ko ingendo yagwa gasore none amashinga amateka witwa ngo iki jewe nitwa umushinga amateka yigenga mm -hmm. nta bashinga amateka badasigana bari nabo baravuga twumve kumuca mubakura ariko honorable wewe ikintu cerekana kuri uko kwaga gasore no munsi nigiki uri kurakora oya je ndiko ndavyiyita nihagira umuntu umbwira ati uri kuri hende umeze gutya ni nanyereka ati ingendo yawe si yarwa gasore iruhande yo kuvyiyita hari icyo uri kurakora cerekana ko uvugira kwa gasore nakweretse ibitabo mfise n'ivyo byose nivyo nkoresha ivyo bikaratasi wa ibikaratasi buca buca nambika abantu twambare tuje kuri defile twibuke kwa gasore rabingene handitse
iyo foto iri yagwa gasore ifoto iri yagwa gasore nshubwo nkwikukira ku Burundi tuzogenderera ibyawe aba ni benshi bagenda bazogenderera kandi ni ivyo guzokoresha umuzo batwibuka aho bamugandagura
ahanditse Ibron rega aho niho wihendera aho niho wihendera rero mbega hatanditse iprona hakabanditse ko hakabazo kwa gasore ndi kure ya ndi kure ya kwa gasore kwariyo shiki kwariyo ngurikira mwebwe rero mwebwe mukurikira hakurikiza kijya kwa gasore sindavyaza iprona yanyu mukurikira yabo muye yandiyo bwana yabo muno kwa kwa gasore ndavyemera mugabo nyereka mu byaha rindira rega ibikazi byerekana ko ari iprona je ngurikira umulidere yatubwiye imbere niyo ngomba kuja mu kirenge wowe ushaka imboneza imboneza nibo tugomba kujana n'abana tujiga muri histoire je ntabo biyakana irega abantu mu gihugu baraburana cyase bakungurutsa no kuvuga yuko urubanza rero gwigwizwa shingiro ryaho nyanzwe ntirurahera kandi naho bubwe mu biringo byaheze byagenze uko l'histoire izoguma izogitse kaza kazovyerekana yuko hari abantu bagumye bavuze induru erega n'igihe c'abakudeta iyo bigashoboka bari kuvuga nk'uko ibintu bigatera agasubira mu buryo mugabo uno munsi ko habonetse abantu borohereza ubutegetsi bagaca abandi iyo bwana aribo baba barukateri bo kumugumya ni ukuvuga yuko twebwe aho turi turabadasigana buzuye mugabo tutemewe n'ubutegetsi bakwirikira hari namwe muzotera kugira mu barondere musore mwegerane sinatanguye nawe ko nahamagaye gashatse nkamutelefone nkamushimira ikintu yashize ciza igajiwe kuri twebwe icera kirera urakoze urakoze nsozerere ku musesanguzi kugira ngo iprona ishobore gutsinda mu matora yimirije akantu bogira na gaki wavunira akagore
sinzi gutsinda icyo ushatse kuvuga gushobora gutahukana intsinzi nk'uko yayitahukanye mirongo itandatu na rimwe
mu maguru masha ntibishoboka
mu maguru masha mbona byogorana mugabo kubera nk'umure ndumukirisu hari ibitangaza bishobora kuba
atari igitangaza rero mu politiki ibitangaza biba bike kuko ni ahantu hakora itegeko n'ingingo mugabo barashobora gusubira kuduga bagaronka cya kibanza cyabo cya kabiri turi kuvuze ngo cyabo kera bamara bakari zoronye cyambere oya navuze mu maguru masha mu maguru masha na indikatere na kimenyetso na kimenyetso bivuga uko kubera zo munya politike na politike ajako ariko twe turi ku rubuga ariko yavuze ati bitangaza si byinshi muri politike muri politike bitangaza biba bike bonye realite historique abantu turakeneye ingendo yo gukunda igihugu no kuvuga iki abarundi nibo bonyene je maze guhura nabo mu bihugu byo muri Afrika agenda agasa akandika iketa ati uburundi ni mu buhane mu bw'imifashanyo kuko uburundi ni iki uburundi ni mama uburundi ni mubyarawe ariko ariko apfa kuvuga ngo ni mu buhane atacu bwakoceke ibyo sinabyakanye mugabo iyo uravye ingendo donc gufata inuze ikaba ingendo abakamerone turabana ugira ngo Paul Biya ni muntu w'intore kubera baba barundi naho hoba hari bibi bovuga bati ni mu buhane ni mu buhane ibyo nabyo nakora kugira ngo twame turaba kwinyungu turabe cyane cyane inyungu z'igihugu gusumba inyungu ziwacu ariko abarundi ubwabo kamere kabo bamwe bataka bashinga ntare je nibaza yuko kwerekana ibituma ariko haraba amakosha bati ibintu naho mubitanga naho bishika ni mubihagarike sinzi ko twobigereranya no gufata umupango ugatema abantu ngo regime yakurenganije byarabaye ngaha mu bundi twarabibonye kandi abuno munsi bagiye kugwana kumbe kukarenganya babona kari karabaye none ubwira bose boca ngaho arabaca mu kuvuga kwerekana ibintu bitameze neza nico gituma bishoboka ko abarundi bavuga bati erega i Burundi biriko biraberaho ntacyo mutanga y'imfashanyo ntizishika i Burundi hari giturire i Burundi hari ubwicanyi nibabanze habe etadodrowa etadodrowa wewe ugikunda uriko urakirya nico gituma ntabwo nakurusha nawe jewe ndagikunda kuko ndacankamo akarenga ubona uri mu bakirya jewe ntaco urakirya ukabembwa oya jewe simpembwa nagashira ukabuteba hamwe jewe simpembwa kandi kugira abanyagihugu kandi nkavyerekana nico gituma bagaca guhemba abanyagihugu nyene ega nibo baguhemba yego cane gose batutaguhemba yabo murakoze murakoze murakoze reka ndagushimire honorable Fabiano Banshiganino nibutsa yuko uri umushinga amateka yigenga wakoze no kwitaba kino kiganiro urakoze cyane ndigenga kubera n'umugwi ndimo n'uwabigenga yego cyane ariko nturi umudasigana ndi umudasigana w'indani w'imbere akomeye yavugira abanyagihugu urakoze cyane ndagushimiye nawe Olivier Nkuru nziza nibutsa yuko uri umunyamabanga mukuru ukaba n'umuvugizi w'umugambi w'abadasigana Iprona wakoze kino kiganiro urakoze cyane ko dutumira kugira ngo tuvuge ubuzima bw'umugambwe umugambwe rero umaze imyaka mirongo itandatu ugira ibiwugora ni nacyo gituma nk'ibyo byagoye umushinga amateka fabiano twizera neza ko tuzobigorora kugira ngo umugambwe w'abadasikana ukomere kandi nawe turamwemereye tuzamwakirana ubweze n'amahoro urakoze ndagushimire nawe musesanguzi patiri desire yamuremye wakoze kwitaba kino kiganiro
urakoze cyane urabona yuko demokarasi mu burundi irakura iyo numvise ingene abantu aba bavugana mugabo nashaka kugaruka kuri ca kindi nyene mvuga nti twebwe abarundi tumenye ko ingorane zacu ari twebwe tuzozitorera umuti harimo n'ingorane z'iterambere urakoze ndagushimiye nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ndagukipfuriza kuranirwa aho uri hose mu vyawe no mu bawe naho ubutaha
kwa nyaburunga cyari kiremeshejwe na Jerome niyo nzima kwa nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga ni kuri radiyo ijwi rya amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi ikiganiro muri isanga rero ku ijwi rya amerika ni buri munsi kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru ushobora kuba umutumirwa ushobora kandi no guhamagara ugatanga inama n'ibitekerezo muri icyo kiganiro kuri radiyo yanyu nshuti rero mwakomeje kudukurikira ibiganiro byacu byo kuri iyi saha birahumuje nkambashimiye mwese kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu mwari kumwe ku buhanga bw'ibyuma na enjeniyeri bill barber yafatanije na fatuma karara animase kuri mikoro ya Eugenia mukankusi mwese mwese rero twongereye tubashimire tubikuye ku mutima kuba mwahisemo kuba muri kumwe natwe muri uyu mwanya mukomeze rero mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika